good evening una my people how una dey una welcome to another edition of our tori tori news broadcast coming to you from the cables of takwa station 99 na still una boy olagoke keban, mutoli beke ibamu wey dey give you all the tori tori all the gbedugbedi wey dey shele for inside obodo naija go enter inside funa wey dey inside the land of alabata the number one tori wey dey my front this evening na im dey yarn say nigeria don get covid-19 variant. The tori be say no be news again say some countries including Nigeria don discover new variant or new strain of coronavirus wey don dey cause panic as nobody know if e go worse pass the one wey dey before. The oga patapata for the Nigeria Center for Disease Control NCDC Chigwe Ikweazu on Thursday announced say dem find new variant of di virus by di Africa Centre for Excellence of Genomics of Infectious Diseases ACEGID for Redeemers University in Ede, Osun State. But e say di new variant of di COVID-19 wey dem find no dey similar to di ones for UK and South Africa. Second tori na im dey tok about di press conference wey the president of nigeria muhammadu buhari hold dis morning nigeria president muhammadu buhari don felicitate with all nigerians most especially christians on the occasion for christmas 2020 for inside di statement wey the presidency release on friday 25 december president buhari recognise the different challenges wey the country dey face in recent times It talked about the rising speed of armed banditry, kidnappings, insurgency, economic recession, and the increase of COVID 19 infections. Another tori na im yarn say Boko Haram kill seven for inside Christmas Eve attack. On top entertainment news for today, popular Nigerian filmmaker Chiku Ejiro is dead. Atop our sport news for today, Manchester City player Kai Walker and Gabriel Jesus test positive for COVID 19. Popular Nigerian comedian Alibaba don all Dangote say make e no buy Arsenal right now say Arsenal no dey well their condition no dey well as dem dey now. So e be like say na here we go stop our tori tori news for today. So join me next week on this same uh, um, podcast radio, Campus Radar, for another fantastic episode on our Toyotori News. To enjoy more of our fantastic programs, you fit follow us on our social media handles. On Facebook, you fit follow us at Campus Radar FUNAP. On Twitter, you fit follow us at Campus underscore Radar. On Instagram, you fit follow us um, at Campus Radar FUNAP. My name still remains Olakibankole Mutolib. Thank you for joining us on our Tori Tori News for today. Goodbye.